iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkurikije
je nabishimye rwose bivanye n'imyaka nari imaze imaze imyaka ine n'amezi icumi na rimwe banciye imyaka cumi bwa mbere ariko ngiye gusenga sinyira imyaka itanu maze guciriga imyaka itanu ndiyumvira kungurutsa ndarabo turi kumwe mbona abaciriye irenze aho byose ngo tekana ihangane kuko nyine bihanganye uyu ni pascal nzeyimana umwe mu banyororo ijana na mirongo irindwi na batatu barikuwe mu ibohero rikuru ry'intara muhinga avuga ko anezerejwe kuba yaratowe mu bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye icyayi cy'uburundi gisigaye cemewe ku isoko mpuzamakungu turayigaruka ko mu kanya kari imbere abanyororo ijana na mirongo irindwi na batatu bahora bafungiwe mu ibohero rikuru ryo mu ruyigi barekuwe hisunzwe ikigongwe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Abaganga- abangana mirongo iri- mirongo itandatu n'indwi nabo baragabanirijwe igihano gushika ku gice cy'umunyororo bakatiwe ni inkuru ya mugenzi wacu fidele nsabimana
nk'uko twabibwiwe na emera usabe eric garongo ibohero rikuru ryo mu ruyigi abarekuwe bangana ijana na mirongo indwi na batatu kubera itegeko ritanga ihigongwe ryasinywe n'umukuru w'igihugu abagabanirije umunyoro gushika ku gice c'umunyoro baterezwa gufungwa ni mirongo itandatu na batanu bamwe mu barekuwe bayaze n'ijwi rya amerika akanyamuneza kari kenshi sindayigera theoneste ari mu barekuwe ati ahantu muvuye hari hameze gute reka hari habi rwose kuko ntitwabyorohera nkaba twebwe tuva ahantu kure usanga bitugora nta kituraba we wavahe mu cyankuzo ariko ndaryohewe kubona mvuye aho hantu
ni habi gute ni habi rwose kubera ntibitworohereza urabona nko- agasabune nta keshi biratugora akadushikira rimwe rimwe kasha usanga biratugora rwose n'ibintu by'ifungurwa nyine urazi byo mu mpimba nyine dushobora kudafungurirwa neza bikwiye Yego.
none ubu ugiye kwitwara gute niwashika ku gatumba ubu ngiye kubana neza n'umu- n'umuryango ndibaza banyakiriye neza na nzobyifatamo neza
urasa amakenga ko bokwakira nabi
oya nta makenga afise kubera ndibaza nabo nyine bararyoherwa kubona babonye mvuye muri izi mpome zine tumvise neza ko ariko tubana tuvuye mu mpimbo ko twaganira kubona n'imiryango ko igihugu yatugiriye akantu yagize neza ko ari twashima twamushimiye wari umaze igihe kingana gute imaze igihe imyaka itatu nyine yari iheze na karutimana ponsiye ni uwundi yatezuriwe kubera itegeko ry'umukuru w'igihugu jeni yumva merewe neza kuba nongeye gusubira mu muryango ngiye kubana neza n'umuryango nta ngorane ndayize yasumani avuga ko agiye gusubira gufata isuka yari isanzwe imutunze n'aho atabona akabuto kazova kubera iyo yahora turogerageza ubu turagiye ubu ni no ku mpeshyi natwe du- dufatanye n'abandi kurima akabuto mugabo turabona ko karotugora kuko tuvuye hasi nzeyimana pascal twamusanze ku irembo ry'ibohero rikuru ryo mu ruyigi ariko arahoberana n'umukenyezi wiwe yaje kumusanganira je nabishimye rwose bivanye n'imyaka nari imaze wari umaze imyaka ingana imaze imyaka ine n'amezi icumi na rimwe banciye imyaka cumi bwa mbere ariko ngiye gusenga sinyira imyaka itanu maze guciriga imyaka itanu ndiyumvira kungurutsa ndarabo turi kumwe mbona baciriye irenze aho byose ngo tekana ihangane kuko nyine bihanganye tiratacu ndabizi kata ariko reka ndindire bose mugari kubw'imana twese harimo abariko barakora cumi bose twasohotse twese twari bane ku idosi umukenyezi wa nzeyimana pascal n'akamwemwe kenshi yagaragaje umunezero wiwe je nabyakiriye neza rwose ubwo imana ishimwe wafashe iyo ngingo imana imuhezagire Eh, kandi yongere imuyongeze imigisha Mm.
nta bigeragezo wari wahuye navyo muri iyi minsi mutabanye imyaka ine irenga urumva ko ari myinshi oya kwari uku- kwari ukusa nyine kuza nari ihanganye nguma nguma saba imana nguma asenga imana kandi imana nyine yaragerageje kuguma ifasha nyine nawe nawe nyine imana yarongera amufasha twarasenze twese imana kandi yatwumviye Eh, emerusabe eric arongoye ibohero rikuru ryo mu ruyigi avuga ko hagiye kuba akarusho ku mibereho y'abanyororo basigaye muri iryo bohero kuko bari barengewe n'ibitigiri ibohero rikuru ryo mu ruyigi ryari rifite ubushobozi bwo kwakira imbohe zitarenga amajana ya mirongo itanu ico igongo c'umukuru w'igihugu gishitse mu gihe iryo bohero ryari ribitse abanyororo bangana amajana atandatu na cumi mu ruyigi fidete antoine nsabimana ijwi rya amerika
urakoze eh, fidele iyi ni inkuru ivuga mu Burundi ni inkuru ivuga ko icayi cyo Burundi muri iki gihe cemewe ku isoko mpuzamakungu kuri leta y'u Burundi na karusho ariko bamwe mu barimyi b'icayi baganiriye radio ijwi ry'Amerika bavuga ko amafaranga baronka ku kiro c'icayi ari make cane ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse igitego cy'icayi kiza ubugira kabiri mu vyinjiza amafaranga y'agaciro mu burundi hambavu y'ikawa iza ubwa mbere kuva ironsa uburenganzira bwo gushora icayi ku masoko mpuzamakungu nk'ingoro ry'icayi mu burundi otebe rifise icizere y'uko rigiye kuharongera akarusho joseph mark ndahigeze ni umuhanuzi umuyobozi bw'ubudandaji bwa otb tebe yari izitiriwe ntiyashobora gushikira amasoko amwe amwe cayi c'u Burundi cagurishwa nka matière première abakiguze bagaca kivanga n'ikindi cayi kiva muri Kenya kiva mu Rwanda bigaca ubwo ruvangi rugira amamarke tuzi za Lipton ariko ntawamenya ko harimwo icayi c'u Burundi rero ubu turashobora gushora ku masoko atandukanye akarusho kavyo nuko igiciro gica cisununura amahinguriro akurikira otb akwiragijwe mu bihugu bitandukanye igihugu c'u burundi ari mu ntara za bururi mwaro kayanza muramvya bujumbura rirare hamwe no mu ntara c'ibitoki abenshi bakunda kwita mu citoki ca rugombo mu mahegitari y'icayi angana ibihumbi icenda n'amajana atandatu uburundi bufise otebe igabamwo amahegitari ibihumbi bibiri gusa n'amahegitari ibihumbi indwi n'amajana atandatu asigaye agabwa n'abanyagihugu basanzwe ijwi rya amerika ryaravuganye namwe mu banyagihugu barimo icayi bo mu ntara za bururi na mwaro mu makomine ya mugamba na gisozi abo banyagihugu bamenyesha yuko ukurima icayi atari igikorwa coroshe kugisoroma uraba amababi atatu ya nyuma yo hejuru amababi ya mbere agiye ku mutwe aba yoroshe naho umuntu yikitse mu kizanaho agasoroma n'ayandi menshi kugira ngo agwize oya baca bamunobesha nihaye baca bagisesa baca bagure uwo wasoromye cyiza cyangwa watangiye gusoroma kuva ryari twatangiye gusoroma nka size n'inusu gushika saa tanu n'ubu icyayi mu gitwaye aho haruguru ikiyange bagipime urumva batugurire
kiro muca muronka amafaranga angahe ikiro tukigurisha abiri n'itanu turiko turaraba ukuntu umurima w'icayi umeze ukuntu umuntu ata umwanya agikorera canke afata umwanya munini ariko aragikorera ubagara canke n'umwanya wo kugisoroma wonyene ukaca uraba n'agahembo turonka ntaho bihuriye na gato ahubwo agahembo ni gato cane ni make wewe wumva iyo ugenda n'impuzu zikagutabukirako nta n'ikintu baguha wambara kuja kucaha utwara igitenge iki nk'iki gaca kimamagurika ugasura ukagaruka ukakira ikindi usubiye gaca kimamagurika hanyuma no gukomereka ugakomereka wumva uwo komerekerayo yo kwivuza kuri ayo mahera wazindutse mu rujobe kandi ukagwara n'amatizi mabi kankabi ko ushobora gukorera n'urundi rugo ugacumugarirako umva icayi kiragora ico cayi ahantu kirimwa ahenshi muri ho niho usanga hakanye cane ku butaka bw'uburundi abaja kucamura bazinduka mu gaturuturu haba hari igifungu cinshi bagasiganwa n'izuba iyo izuba rimaze gutamanzura haba hageze yuko bareka abo baremye naho bidoga ko badafise imyambaro otebeyo igihe aronswa urusha gushora umwimbu mu isoko mpuzamakungu mu vyo yari yasabwe harimwo guha imyambaro abaremyi b'icayi joseph mark ndahigeze ni umuhanuzi umuyobozi bw'ubudandaji bwa otebe certification isaba guhera mu murima abakozi bakora mu murima abakozi ba muri icayi hari byinshi bikogwa no banka karorero bajya ba muri icayi hariho ico bita kit babaha danye n'imyambaro bambara mbe kubijanye n'izo nyambaro mwagize ku bantu basanzwe bakora mu cayi mbe vyahawe gusa abakozi basanzwe bakora mu ihinguriro rya otebe canke n'abarya umurimyi asanzwe babo ku mutumba arimo icayi nawe nyene yashikiriwe abirimizi mu bisanzwe nta myambaro bahabwa icyo kidodo ntigisaba kubaha imyambaro iyo myambaro iraba cyane cyane abakozi ba otebe muri icyayi mu mirima ya otebe iyo myambaro ituma urume rudakora ku mubiri maze ikarinda abayambaye gukongatara ari nako guhava ukavamo indwara kuri bamwe bamwe nayo ku bijyanye n'ayo mafaranga bahembwa ku kiro otebe yo irahakana yuko abarimyi bayo batayidogera ayikavuga yuko aba barimyi iyo tebe ironse umwimbu iheza igaserukanye n'abarimyi b'icayi utwo turusho tubonetse ihingo ry'icayi otebe mu burundi ryabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe ariko ubwo burenganzira bwo gushora ku isoko mpuzamakungu bwatanguye kurondegwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubwo burenganzira bwabonetse rero mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira buboneke oteye imenyesha yuko yakoresheje imiriyayidi zitatu z'amafaranga y'amarundi inyakararo muri komine gisozi mu ntara ya mwaro fidelite yishatse ijwi ry'amerika urakoze fidelite tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri ubuheruka muri murikira ukuri
alo wi rindira gato rindira gatoya
besha yarize kuniga akajwi n'ibiki ha ubu ninda gutelefone Bi- reka kuvuga cyane biwabaye gute byose ni sawa ndaza kukubwira akazi ntagahejeje ubu byose ndabizi byashobora n'indi reka kumbaza byinshi we nakubwiye ko informasiyo yose nayironse arisi sawa sawa turasubira yo byaravuye bigenda gute
kade nyarutsa wa mukobwa wo gutekera twiyoge hakiri kare uwo murisha ari mu gushika ngaha urazi ibyiwe ko ari ukunyarutsa abagabo bose ni uko muca na mucuzi wanje akiri ngaho yarakwihutisha kandi acece ariko aranagufasha
mbe nyene kade nta gakuru uherutse akasigaho ubu yaba ngaha si we baherekeje murishoga ntuze wenya akaza aramwitsa mu ijambo hora wa mukobwa hora ujya nararetse ntaco nkimuvuga ko narahotse urambabarira ashakana mugabo Oya, ntaco.
ni ukuguma wizeye ego ni kazima wumvise ko akiriho Mm. ahubwo gamuco zana uwundi mufuko nshiremwo bino biraya bisigaye canke tubisige muzobijya mugarutse oya oya oya oya nuko oya ivyo nabiteguriye mariza wanje kade aho tuzozira tuzobungura uwundi none gamuco n'ibitoke byose turabitwara ko mbona ari vyinshi turabitwara ubwo nyene.
ntibizohava bibonenekarana ibitoke bine vyose gamuco kade tubitwara vyose kuko na twebwe tugiye kurya Ego, nta kubagoza isoko kadede kandi numva n'abari bamutunze umwana wanje atariho bari umva rero ndakubwire muco gwiza imifuko myinshi tubihanyaguriremwo niho vyotwara ikibanza gito mu modoka kandi sha ubona kugira umugenzi akunganire ako ari vyiza
aho ico ubona- nico nyene nakurondereye kade aho ubona mwana wa mama jewe ivyo gutekera ndabizi nkaha uca uregeza mu gutekera kugira bashobore kubitsindagira harya munsi ya- ya zirya ntebe bicarana
kandi nyako jewe ivyo ntavyo nari kumenya nijya nkoko niho tuza kuyishira mbega nijya sake mbona izirikiye harya niyigenda
isake gusa nijya suguru y'impene ubona harya nizogenda yambaye ibitunguru
kondagahana jewe ukizongora nibiseke nzobitekeramwo nitwabishikanayo none hariya nta mihana iriho bazogutiza umara urubanza hanyuma ibagarukanire
weka dede nawe utigutira ahubwo ngo barabikotesha hewe ariko yewe jewe sinoshobora kuba hariya mu gisagara ikintu cose ni faranga sahantu kadede nawe ho kuba emwe ivyo gutira hariya ngo ntibivugwa sinumvise ngo n'amazi basigaye bayagemura bakayazimana abantu mu rubanza eweye reka nta mwana wanje mariza nzokemurira amazi Eh, murabamuhejeje muramuhejeje mbonye hari abantu benshi bambariye ngo mu isaha izoba igiye yampaye nkawe sene paposi nyarutsa akadaha muco ibintu mbona n'ibiki nibiki ivyo bigutangaje gamutama Eh?
gutekera tugira duheze hasigaye gushira mu mifuko ahora sigaho bisigaye yego nivyo nyarutsa biragabanya akadaha tunyarutsa kuko n'ibiro nkaho bija ni ukuri kose mana yanjye nkagenda nasize iyi fu yo kwenga inzoga hamwe na ya yindi y'ibigori bikaranze basyejo sinshobora Eka ni ukuri, hoza Oya, ni- hasigara ibindi imbuto ntaba mufise imodokari yanyu mubipakiramo si gusa ayo mafu y'ibigori nta bageni bazoyakenera nagume mariza wanje ndazi ko azobikunda ko ndamushiriye n'akanyama ariko gamurisha noshira umuku umutsima nkareka kumushira akanyama kimwe kazobukoza erega ntibacemera ko igitungwa cinjira mu modoka ipakiye abantu emwe iyi nkoko yoyo rero mfuma ndayinyegeza mu gikwembe sa ahubwo Eh.
ngogwa n'igasuguru y'impene gusa sa n'impene
nyakubahwa ndatomboye kweli ese ibintu naraye ndarota urota yego Eh?
bose Eh?
baza uhindire n'iryo cupa urabura rinywa umviriza rero sha kinyota iyo unyotewe ndazi ko utaburiza uremendanya uranyumva ntusubire kungura jewe nta mwana ifitiye
aho uranakumbura unyumvirize eh yewe numvise ari ibitangaza
aho usanga warose ndiko ndakugurira inzoga we none hari ikindi urota
yego n'abantu ntega amatwi basi ndakubwire Eh, hano nyumvirize neza sinza gusubiramo banza umbwire kwanza ivyo urose bi- bihora biba erega n'ibyasa n'indoto bose Eh, ahubwo wamengo nariko nderekwa
wega inyota werekwa utigera ukubita n'urumegetso emwe warose nyene nayo ivyo kwerekwa vyo ha kubura ngaho mbikungaya Ewa.
yari imana ishisha mu wishatse Eh, urumva nyakubahwa Mm.
narose ngo iwawe hari abantu benshi Ah bon?
ubona imiduga myinshi Eh, ngo nkabona bose baguma bakunamira aboroshe n'abahambaye
nahiraka inyota Eh.
U- wabibonye neza Eh, n- n- none mu bakuru wabonye eh, nta n'umwe wamenye Eh, ewe sha nibabanza baguha icyo uvanga
nibazane nibazane iyo nkuru ntiyogenda ukamesa nayibometse
hanyuma rero hanyuma urumva rero bose Eh, bari abantu benshi mugabo bura amatari wawe naramumenye eh,
basha bunama n'agatwe bagaheza
no- none hewe none wabonye nari nambaye impuzu zisa gute Eh, canke eh, hewe bariko baranyinamira Eh, wabona nifata gute
wari witekerereje eka
aragira ni uri warengewe n'ibiriko birakuba urumva wari wambaye ibintu byera gusa bahejeje kukunamira Eh, baciye bagushira mu modoka yuguruye mbona barakujanye Eh.
abantu bose barakurikiye eh, hanyuma jewe rero nabona Eh.
aho duca hose abantu bari ku mabarabara ku mabarabara baguma bavuza ba- bavuga izina ryawe Rya giti.
eh, baririmba indirimbo Eh.
bazungagiza amaboko Eh.
basa n'abanezerewe sinzi rero ko bariko barakuramutsa Yo.
canke bariko baragusenza oya Eh, yo eh.
shaka wigerezaho Eh.
namaze kubona ibyo ari byo Eh.
ego urumva rero Eh, eh.
bateza kuba bari bampaye kurongora iki gisagara Eh.
Eh, kandi rero ndabemereye Eh.
wewe ntizosubira kunyotegwa
oya n'akazuza wacova ko Yego.
mvumva ndaguhanagurira icumu ngira unywe none wewe igikuru si uko woronka icyo unywa none hari ikindi gikuraje ishinga Basha, ibyo ndabironse je nta kindi nzo- nzokugoza none ikinyota none muri iyo modoka nari nicaye cye nari mpagaze yeka wewe Eh.
yega ndaherutse kukubona turiko turakunamira gusa Eh.
ahandi aho waca hose wari wugaraniye mu isanduku
utiki gakinyo ibyo ari byo warosega wamba utindiwe uragapfa uteretswe u- u- wariko waravuta po mbere uruhande wamuhimbiriwe urabona mbewe kuguma wimyoza wihindura wihindukeza wabuzitiro cyane rwaga sa nje ndabuza amahoro kubera kubera condo kubera condo gutwara amenyo ni kuri ndiko ndibaza ingene abayeho mu gasho ka wenyene abaye ibyo mu gasho nyine birambabaza mu- mugabo condo nitwe twakamusugumiyemo kandi ikosa rifise wewe guhaga inde wewe yego Hega.
kuki wemeye gukorana n'abajya abantu kandi ubona ko eh none washaka ngire gute nanke canke giti n'amafoza tubakesha byose nimba atavyuzi wakijuju ariko kumviriza cyane muri byose sibyo muhungu giti niwe muvyeyi abarengero dusigaranye wa wugo murofu gugogota yamara ubwo mubyeyi bwiyiwe burimo amahinyu kuduha ikigwanisho tukakijyana kwa condo Hmm? tukamudodobereza kandi twari abagenzi nibwo mubyeyi bwiwe buvuga atagapfuye ntagakira itabona kure harya we yarabipanze byose ku murongo nejo nejo bundi urya avumereye ni ukugambura ukutarinze kwibaza ibibazo i
cyurambabaza n'ukuri kw'imana n'aho ahambaye ni umuntu arashobora kwihenda niwe uri kubihenda raba yahaye misiyo condo rukambye acara mu igarama umunya akavundiyemo giti nawe ariko yisokoreza ugwano nta n'icyo ariko aramufasha ngo kugira aveyo
ubizi gote wegwagasha ebana nundeke niryamye mbemariza kumenya ngo ntushaka kwinjira shika muri saringo ari banza ubwira ico nje gukora ngaho iwanyu mfihimwe ayo ama message rero utavana ko wagumye umparisera ngo nzi kukuraba n'ibiki ahubwo je netse ko turatera blage monega
pera je Gusa.
umukobwa arakomeye neza Eh?
ibisanzwe sha ego shika hino nyabuna Ah, ariko gariza nk'ubu urazi amakuru se jeni ifitiye n'ukuri
none wibaza ngo amakurusi azohera ni ukuza uragacishamwo Eweye.
reka sharise ku bufyina nk'ubu honyine na ba mama bari mu nzira sindanabategura n'aho barara ntibagende bashika swara shidira gatoya ndaje kwanza Ari.
Ndaje, ndaje ari nukuri kw'imana ngasanga babahamagariye ubusa byo ndakwica n'ukuri ewe wetekereza ndaje Ah, je nyambarize
surprise
mana yanjye nadia ntibishoboka reka mana yanjye mugabo gahise uri kipe uri kipe gabo ndakwankaga mana umukobwa iyo yagira agende biramugora nyangewe wari ijambo
mugabo gasha mugabo gahise nukuri urikibwa urazi imbwa urikibwa gushika ndakubwira ko nadia yari ngaha bro ndakubwira ko nadia yari ngaha
aho niyo bikibaye serivisi
washa ni ukuri murangiriye akabogisi ukize burama rushobora kwibaza mbega urabona iki tara bya bindi hanyuma yawe isashi tara tara gaho mu isashi ari eriya rero eriya rero eh tora by'iwawe
ibyo nabyo ntibikikamana yaje jewe n'umunsi eh,
teka uriya kwanza urahenda ni umukobwa nikadozawe mariza tekura mbega mukarahojeranagazi nda reka ntekurure nda pegamana yaje reka nsebe n'ibiki
ubona gute
tu sempre madarengo ako kabaje ko kimumatse gutya nshobora kuyumva ko ndosa amadra
mbega nabyumva amashuri rero arifise agapere kamwe Eh, bandanye utekurure bandanye ga tekurure nyarutse ikireka ndabana mana yanje eh nayo simemana yo nukukima basha ni mushotsi bashaha naho harimo ibiki reka sindahe herawe rero reka kucengeza utazi ibiri mwomari mubyomeneka
Wowe basha ntumbwire basha ko ari Eh, basha ntibumbwire ko yiteye munsi urabona mana yanje merci seigneur none none ndarengewe none nari nagiye no kuyigura abasha baranzimba ca ndayiba ndayihojeje reka kurira ndabasabye abana, basha kurira.
kumbwira ingene mwamenye ibyo nkeneye byose bazi ati je kuyera yabitweretse murakoze cyane silva n'ingano nabashimira
Mwana nakimwesha abari Urashobora bashobora ukuntu ukuntu batukumbura.
batukumbura ndabasabye ntimundize mugabo rero ndabasabye none ibyo naje kurira ngaha ubwiza rero uyu munsi ni uwawe tunywe turye dutambe ewe ubukumi bayi
ahubwo nanjye nabakozi bamaze gukanyasha dore twiheretse Naba.
ewe shira ko muziki turudike
we
natanze bwakeye ba nyakubahwa mafuza ndakuguriye kandi nari nabujije none ga nyakubahwa mwagomba ngo nicigwe n'umusongamugasho nasabye uruhusha ngo nje kwihagarika none aha wabonye ari muri wese erega nyakubahwa ngo urubanza rumwe rumara zibiri naciye nkahatira ngaha nari mfise akajambo nagira ndabisabire sura mugashubu nyene polisi ngukuriya ngokura nyaruka nahora numva data wanje ngo mujejwe gutunganiriza abantu none utigiga mafuza kandi aho iyo mundeka nkavuga ubu mba nahejeje kera pfa kuvuga twumve nyakubahwa imbere y'uko ndababwira ikinzanye munkundire nanjye ndababaza akabazo kamwe ubu rero uje kubaza ibibazo navyo mbega burya umufungwa nawe arafise uburenganzira uriko uransambisha cane nyarutse uvuga iki kuzanye cenda gusubiza mugashu ushaka iki
nyakubahwa nyarutse uvuge jewe nashaka mu mpagahusha nzoje mu bugeni bw'umuhungu wanje hariya mu gisagara sa utinda gurusha wowe mafuza
none ga yemwe ni jewe ndi nyagupfa uruhusha ruhabwa abapfungwa bigenza neza ariko ga nyakubahwa urabona ko umuhungu wanje ugira ubugeni ntahari ndi nyina wiwe ga imwe nyakubahwa basha nkubwiye ko bidashoboka nta ruhusha ndaguha aho nyene muranyimye uruhusha nta ruhusha ndaguha sohoka mbere sohoka sohoka jewe nsohoka aha nashitse simva ngaho utampaye uruhusha Hego Ehe, kwe- ndagahanwa Eh?
n'imana simva mvira mbere cyane mpamagara b'abahungu banje bakwereke basha aha twafatanye rindira genda kwerekeje mafuza mafuza nibi kuga mwango nibi umu eke kugara umwango Re- reka nugara umwango ushike ku cyo wagomba I- ndabona icyo uri kurarondera Eh, eh, Sa?
eh, eh, ngaha ndahugaye Sa? Ma- ma- n'abanyororo ma- ma- bose Mafuza.
babone ko wambaye Nibiki ibara wambara impuzu?
ngira ndazikure zose nsigare ndamenya ncenjamo induru mvu- mvuge ko gira ufate ku ngo Mafuza, Eh, none rindira rindira Oya.
rindira uruhusha nsinyira nsinyira jewe ngenda mu bugeni bwo Bazosubiza ku ngogozi, isiza Oya, abahoze bati.
nsinyira jewe canke na- ndakwambika ibara
ubu reka tubananye tubasomera zimwe zimwe mu nterano mwashikirije ku gice giheruka dore ku nterano ya evariste misago w'imakamba mu kayogoro yanditse ati ndashimira cyane impanuro nadia hafunderi amwibutsa ko atoza arashigikira amakosa ku gutinya igitsure cy'abo basangiye ubwoko bonavi uzi munyabuna aje ibuntu maze avuga ukuri gusa ataravyenguyu ava muri ubu bwoko canke buriya lionel ingabire wo mu rutovu mu kiririsi ubu ngo asigaye aba mwijabe mu gisagara ca bujumbura ati nashaka kubashimira ku mpanuro mutanga ati ni ukuri biraduhimbara ndetse bikanatwigisha mu kibano natwe tukaba tumushimiye cyane uyu nawe yanditse ati ndabaramukije ndi celestin mu ruyigi yabananije ati ntako mudakora ku mpanuro muduha muri ico gikino muri kiri kuri ati ndaneguye abantu bameze nka condo natwe aha mu ruyigi bariho nkabasaba kwikebuka na nijimbere oswarde mu kinyinya ku mutumba wa kabanga yatwandikiye ati iyi ni kabanga ikiganiro muri kirukuri kiradushika ku nyota cane natwe rero turabashimiye kubona mwahisemwo igikino muri kirukuri krisitela w'ibujumbura ati ndakunda cane igikino muri kirukuri turabasabye mubandanye mwigisha ati n'interano noyitanga bikenewe kuko kiranshika ku nyota krisitela rero tukumenyeshe ko interano yanyu mwese abakunzi ba muri kirukuri ikenewe cane kuko biheza bigafasha abari mu matati hari n'abandi batwandikiye badusaba ku banywanyi ba muri kirukuri aho twavuga nka musanganyire w'imakebuko aline w'inyakararo imwaro alexi mungwa mu kigwati igitega ernest nduwayezu w'inyabikeri karusi manirakiza emanueli mu kinama mukanga umunywanyi mushasha wa murikira ukuri tukaba mbere tumuhaye ikaze anita mu maramvya ngendanzi reveriye imutaho mu kivoga kwizera zaburoni karusi erize igiharo mu rutana shumbusho evode wibururi nduwimana swavisi batazira gasore n'abandi benshi cyane tutodanagura ngo duheze mwese rero tukaba tubahaye ikaze tubamenyesha yuko kuva uyu mwanya nyene muja mwamaze kuba abanywanyi b'igikino murikira ukuri ubu naho mw- Eh, turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo muri aka kanya turabifurije kandi eh, amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Thank you.